bandanye kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika isamina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya gatanu muri kumwe na jodiani nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu c'u burundi amwe mu mashirahamwe yigenga co kimwe n'ibanki y'isi yose bivuga ko uburundi bukomeje gusubira inyuma mu vyerekeye ubutunzi turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu hagati aho inzego zijeje umutekano mu rwanda zisaba abanyarwanda kudahirahira ngo baje mu burundi ido n'ido ni mu kanya sasa nongere ndabahe ikaze inzego zishinzwe umutekano mu rwanda zihanura abanyarwanda begereye umupaka ico gihugu gihana n'uburundi kutajabuka mu burundi umuyobozi w'ingabo z'u rwanda mu ntara y'uburasirazuba n'umuji wa kigali general mubaraka muganga asanga atana impamvu abanyarwanda boja kurondera abacance mu burundi icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu kitaratorerwa umuti inkuru tubaza mugenzi wacu mu rwanda asumta kaboyi kuvaho umubano w'u rwanda n'uburundi uziyemo agatotsi mu myaka itatu ishize nibwo bwa mbere inzego zishinzwe umutekano z'u rwanda zibujije abaturage kujya mu gihugu cy'uburundi mu kiganiro cyaraye gihuje umukuru w'ingabo z'u rwanda mu karere k'iburasirazuba ndetse n'umujyi wa kigali ari kumwe na guverineri w'iyo ntara abo bayobozi basabye abaturage bo mu karere ka bugesera bari mu mirenge ihana imbibi n'igihugu cy'uburundi guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma berekeza i burundi jenali mubaraka muganga yanageze aho abwira abo baturage ko n'ibyo gushakana baba babihagaritse muri iki gihe umubano w'ibihugu byombi utifashe neza nta mpamvu yo kujya hariya hakurya gushakana turabyemera kuko urukundo ndirumenya umupaka ariko batubwiye ko abahano bugesera rwo nuko nyine mufite muhinira hafi mukabenguka urukundo navuga ko nta zina nta bwoko nta mupaka ariko kubera yuko bariya bavandimwe muri iyi minsi ari uko bimeze natwe dufite aho twakura abageni wenda abari muri icyo cyiciro cyo kujya gushaka abageni muhindukire murebe hirya niyo twahera mu ntara yacu uturere turindwi harimo abageni igitero rwose nta mpamvu yo kujya gushakira rero hirya hariya ariko sinaje gutandukanya imiryango birumvikana nashaka kuvuga gusa ikintu kirimo cy'umutekano kubera yuko muri iyi minsi abo bantu batubereye abaturanyi babi namwe murabahobera cyane birenga kumva mwarasanira igihugu cyanyu cyitwa u rwanda ahubwo mwajya murasanira ba sobu na ba nyokuru ubwo icyo gihe rero ni uguhitamo niyo mpamvu ibintu byo guhoberana n'abariya baturanyi kugeza igihe bazava ikuzimu bakagira ubuntu mushatse mwaba mugabanyije akarenge kajya hariya nk'uko mwaba munagabanyije abo mwakiraga baza hano kuko baza bazanywe na byinshi bakaza kumva ko ari umukwe utazi ikimuzanye
uyu muyobozi yanasabye abaturage kwirinda kwigabiza ishyamba rya gisirikare ririga ko mu karere ka bugesera ku mpamvu izo arizo zose jenali mubaraka muganga avuga ko iri shyamba rishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi ariyo mpamvu uwo ari we wese uzarifatirwamo atazihanganirwa uyu munsi twaje kubaburira ikibajyana muri iri shyamba icyo ari cyo cyose ntabwo cyemewe byaba ari ugutashya inkwi bimwe mu ngo ihene yatarabutse ubwo mvuze ko uboneka kongera kuboneka muri iri shyamba tuzabifata nk'urugomo ntabwo tuzamwihanganira kandi mbabwize ukuri nk'umuntu uyobora ingabo ntabwo tuzafatira muri iri shyamba ngo tujye kumuha polisi ngo polisi ijye kuruha tuzajya tumusiga aguma aha ngaha tumaze kugira abasirikare babiri bakomerekera hano babatemye n'ubu bari kanombe icya kabiri ni uko iri shyamba riragenda rigakora ku burundi bariya abaturage mwagize abavandimwe kurusha no kuba abanyarwanda kuko rero mubikora mutashya mukora ibiki nuko n'abariya abaturanyi babembye bashobora kuza bakabikoresha bakajya kumva tukumva bivuga ibintu ko bari ku biro by'umujyi wa bugesera bahashyize idarapo ntabwo rero muzatuma bacamo ngo baje gutashya inkumi babiri tujye dushidikanya uriya ni umunyarwanda uriya ni uriya muntu wabembye oya ni uko muri turekera ubwo tukumvikana dutyo ku ruhande rw'abaturage begereye umupaka w'u Burundi benshi bemeza ko batakerekeza mu gihugu cy'u Burundi ahubwo usanga abarundi aribo bambuka ntabwo dushobora kwambuka i Burundi kuko ni ahantu mbega ni abantu usanga nk'aho batagira amategeko ndamutse ugiye Burundi ubwo ntabwo uri umunyarwanda ubu uri Burundi nyine wagiye Burundi ubwo ni kuba muturanye mubitanye amakimbirane akakubwira ati ntuzangerere mu rugo akurinze kujya mu rugo rwe nawe wamurinda kuza mu rwabo kutajya mu gihugu cy'u Burundi natwe turabibona ko ari abanzi bacu nta mpamvu yo kujya gusanga umwanzi kandi umureba kujya mu gihugu cy'u Burundi eh, ugiyeyo aherayo kuko abarundi batumariye inka ahangaha barasahura eh, abarundi ntabwo tugenderanira nabo ubu- ahubwo abarundi bo nibo bazino ariko twebwe nta munyarwanda ujya hakurya i Burundi wa hagiye gushira imyaka isaga itatu imigenderanire hagati y'u rwanda n'u burundi ijemo igitotsi igitotsi cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo ishyaka riri ku butegetsi cmddfdd rigennye perezida nkuru nziza kuzarihagararira mu matora ya bibiri na cumi na gatanu hakurikiyeho imyigaragambyo yabaye hirya no hino yaje kuvamo impunzi nyinshi z'abarundi zahungiye mu gihugu uburundi bwagumye buvuga ko leta y'u rwanda iha inyigisho za gisirikare urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu rwanda ariko u rwanda rukabihakana ibi byatumye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi busa nk'ubuhagarara leta y'u burundi yahagaritse ibicuruzwa cyane cyane ibyiganjemo ibiribwa byavaga i burundi bije mu rwanda ndetse bigabanya n'urujya n'uruza rw'abaturage iki cyemezo cyo kubuza abanyarwanda kwinjira mu gihugu cy'u burundi kije gikurikira igiherutse gufatwa na leta y'u rwanda kibuza abanyarwanda bose kongera gusubira mu gihugu cya uganda leta ivuga ko abanyarwanda iyo bageze muri icyo gihugu bahura n'ihohoterwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kabuye arakenuye mu burundi naho ishiramwe inisiyative changement ribona ko ubukene bw'indongozi z'akarorero aco gituma abanyagihugu babandanya gusubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'iterambere n'inkuru ya Raymond Zimana akoresha rya Amerika mu Bujumbura nk'uko umugambi w'igihugu ugira kabiri ujejwe kurwanya ubukene CCLPD ubimenyesha igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye ku isi kuko abantu barenga ibice mirongo itandatu ku ijana mu Burundi bugarijwe n'ubukene ishyirahamwe initiative changement Burundi tugendera ubuntu ribona ko mu gihugu bamwe mu barongozi bakora kugira baronke inyungu zabo Saturne icyo yiremeye arongoye iryo shirahamwe atanga akarorero k'abanyuruza ibyari guteza imbere umunyagihugu ugasanga umuntu afise amazu cumi n'abiri amazu cumi n'abiri baba mu gute konzi ko umuntu aba mu cyumba kimwe imiduga umunani abantu bakabanga za mbeba hari imbeba bita amasiha itora ibyo ibonye byose none ufise imwe zibiri izo ntizikwiye ufise imiduga umwe ibiri wenda kugira imiduga itanu umunani icumi kandi iyo urumva nti yavuye he yavuye mu kudatunganiriza umunyagihugu muhe ivyo ategerezwa kuronka uyu arongoye inisiyative changement abona ko indongozi zategerezwa gushyira imbere inyungu z'umunyagihugu kugira iterambere rishikire bose aho kuguma mu mugwi muto w'abantu umuntu yomenya ko mu burongozi bwiwe ariko aragira atabwikorera abukorera abajejwe abanyagihugu akamenya yuko ibyo akora byose arazishinga nuko umunyagihugu aronka ibyo afungura aronka ibyo yambara aronka ahaba yigisha abana ashobora kwivuza eka mbere no kwidagadura ibyo rero byofasha gutya umuntu ha gukora yiha akabanza kwiyumvira yuko n'abanyagihugu bakeneye kuronka ko mu byo ariko arakora umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza yemeza ko ubwo burongozi bugoyagoya mu burundi anese mahoro avuga ko hamwe abatwara uburundi bo kwisunga ivyankenerwa biranga uburongozi bwiza vyotuma igihugu gitera imbere hari ubushobozi ubwenge kumenya kumviriza kumenya kuganira kubona kure akabona hakwiye gushikana abo atwara hanyuma akamenya ingene yoshikako kubishikako rero bisaba kumenya ahagenda aca kandi ahagenda bisabikanya n'abo babisangiye abisabikanya n'abo bose ariko arabatwara niho aba ariko akora umurimo w'umutware mwiza umutware mwiza rero agerageza gukuza abo ari kumwe kandi akanabashinga ibintu nawe abona ko ashoboye kugira ngo umunsi atoba ariho abo bari kumwe bose babe bashoboye nk'ibyo nawe ashoboye mu ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo paraseme babazwa n'uko igihugu cy'u Burundi kiguma kironka ikibanza cya nyuma mu bisata bitandukanye faustin ndikumana arongoye paraseme akabona ko hamwe ingufu zoshigwa hamwe uburundi bwosubirana ikibanza kibereye mu by'ubutunzi mbega tuzobandanya tuguma tubaba mu nduru turyanira mu gihugu gifise ingorane ari cyanyuma mu bintu byinshi ubwo niko byategeza kuba bimeze turakwiye kwikubita agashi rero mu vya mbere biduhanze turakwiye kwikubita agashi simbibaza ko ico kibanza ico twari tubereye mu gihe twushira inguvu hamwe turavye n'ubutunzi kama imana yaduhaye banki y'isi yose mu cegeranyo yashize ahabona cerekana ko uburundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi aho cemeza ko abarundi benshi batunzwe n'amadolari y'abanyamerika amajana atatu ku mwaka mu gihe mu bindi bihugu bigize afurika yo munsi ya sahara abantu bakoresha amafaranga make bakoresha yangana n'amadolari y'abanyamerika amajana atandatu i bujumbura remonzimana ijwi ry'amerika Raymond Imana arakenuye tuve i Bujumbura duce dukubitira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho igisirikare eh, cico gihugu FRDC gitangaza ko kuva gitanguye intambara yo gutuza abarwanyi ku butaka bwa Kongo mu kwezi kwa kabiri kimaze kwica abarwanyi mirongo itandatu na batandatu bagizwe n'abarundi ariko harimo n'abakongomani muri teritwari ya Uvira inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akoresha ijwi Amerika muri Kongo umuvugizi w'igisirikare mu karere k'imigwano ko mu ntara kivu y'amajyepfo kapitene didone kasereka yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu kuri hoteli Eden City mu byo yibanzeho hariho intambara imaze iminsi itangijwe na FARDC ku mitwe y'inyeshamba z'abarundi n'abakongomani zikorera mu misozi miremire ya Uvira kapitene didone kasereka avuga yuko kuva intambara yatangira tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho igisirikare cya kongo cyishe inyeshamba mirongo itandatu na zitandatu z'abanyamahanga n'abakongomani hafatwa abagwanyi mirongo itatu b'abanyamahanga n'abakongomani gusa uyu muvugizi yirinze kutubwira umubare nyawe wa buri ruhande muri abo mirongo itandatu na batandatu igisirikare cya kongo cyishe ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC Dieudonné Kasereka yavuze yuko batakaje abasirikare babiri hakomereka batandatu abandi babiri nabo baburirwa irengero twagerageje kuvugisha zimwe mu nyeshamba z'abarundi zari zisanzwe zikorera muri Uvira ntibyadukundira gusa mu kwezi gushize umuyobozi w'umutwe w'inyeshamba za FNL Aloys Nzabampema mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika yemeje yuko ari abasirikare batanu ba FARDC yafashe mu migwano yabereye Kageregere muri iki kiganiro umuvugizi wa FARDC yahaye abanyamakuru yagarutse kandi no ku ntambara imaze iminsi ibera mu minembwe no mu rurenge yanyomuje amakuru avuga yuko general de brigade rugaye david n'abandi basirikare bakuru ba fardc bakorana n'umutwe wa gumino mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba za mayimayi ndetse n'abaturage b'abapfurero uwo muvugizi w'ingabo za kongo yemeza yuko intambara yari mu minembwe no mu rurenge ariyo amakimbirane y'amoko y'abanyamurenge abapfurero n'abanyintu aho buri bwoko muri ayo moko bufite umutwe w'inyeshamba zibugwanirira nka gumino na twigwaneho ibarizwa mu banyamurenge naho biroze bishambuke na mayimayi bibarizwa mu bapfurero n'abanyintu vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara kivu amajyepfo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanirize ku biri mu gitabo cyanditswe na mwarimu wa kaminuza paul nkuzimana ku bijanye n'ukuntu abanyagihugu bo mu karere ka afurika biyaga binini n'iy'ubuseruko bari babayeho imbere n'inyuma y'aho kahise katanguriye kwandikwa ni igitabo yise ndugure twamugina contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'afrique des grands lacs et de l'est ndugure twamugina mu bihugu yakoze ko ico gikorwa harimo uburundi u rwanda congo ubuga uganda tanzania ndetse na kenya mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije professor nkunzimana aratangura avuga icatumye yandika ico gitabo icatumye nandika ico gitabo ni uko nihweje ibintu biba muri kaya karere na cyane cyane umuntu aravye ingorane zihaba ubwicanyi buhaba gusubiranamo kw'abantu kwama kwabaye biguma byisubiriza igihe cyose hanyuma bikaba kubera n'ibyigwa nyine nize mu mashuri kaminuza mu bufaransa nibajije yuko mpeza kuronka intererano kuri ibyo bibazo ako karere gafise kano ku isi yose kugira ngo ibintu umuntu ashobora kubishyira ahabona akoresheje nyine ibyo byigwa yagize yakurikiranye hanyuma kugira ngo haboneke inyishu kuri ibyo bibazo byose hanyuma n'icyo nashaka gushikiriza kandi ni uko muri icyo gitabo nakoresheje metode umuntu yokwita uburyo metode ya nakisizme nakisizme rero bikaba yuko ari uburyo umuntu yihweza ibintu ibintu bibaho akoresheje ukuntu abantu babaho cyane cyane bifatiye ku kazi kuko umuntu kugira ngo ashobore kubaho ateza gukora ni ukuvuga yuko umuntu n'akazi nta hamwe umuntu ashobora kubitandukanya kandi yuko n'inzego zose zihari ibyumviro byose abantu bafise n'ibyumviro ni inzego bifise imizi mu kazi abantu bakora mu migenderanire bafitaniye n'abandi uba ikintu cya mbere bihagaze ko rero ni akazi akazi n'imigenderanire abantu bafitaniye hagati yabo kugira ngo bashobore kubaho ibyo byaba byagize ingaruka nk'akazi abantu bakora ikara n'ukuntu babayeho ku kuntu mubona nk'uko mwabyanditse muri icyo gitabo hari indyane z'amoko cyane cyane muri irya ntara imbere y'uko nshika kuri izo nashaka ubwa mbere ho kubanza kwerekana ukuntu abantu bari babayeho mbere y'uko haboneka izo njyane n'izindi kuko umuntu arazi imbere y'uko abantu bigabura mu migwi abantu babanje ubwa mbere ho kubaho basaga ibintu byose baringaniza ubuzima bwabo bwose hamwe hanyuma icyo ntibashobora gushyikiriza ni uko ubwa mbere hoho ako karere ako karere nize niho umuntu asanga yuko habaye ibintu byinshi abantu bo ku isi yose bakoresha muri ibi bihe ni ukuvuga yuko muri icyo gice mu mwaka imyaka umuriyoni iraheze abo banyagihugu bo muri ako karere na cyane cyane hagati hajya mu bice bya kenya na etiyopiya niho abantu babashije gukora umuriro umuriro rero wavuye muri bijya bice haraheze imiliyoni y'umwaka miliyoni y'imyaka mu gihe i buraya hoho no muri aziya uwo muriro wagiye kuboneka imyaka ibihumbi amajana atanu iheze hanyuma ikindi nacyo umuntu yavuga ni uko uburimyi uburimyi hamwe no korora ibitungwa ibyo byagiye kuba hagati y'imyaka ibihumbi cumi na bitanu n'ibihumbi bibiri imbere y'uko dushyikira ibi bice turi muri iki gihe umuntu yakurikije ikirangaminsi cy'iburaya ni imyaka hagati y'imyaka ibihumbi cumi na bitanu n'ibihumbi bibiri imbere y'uko uwo bita yezu avuka urumva rero hanyuma rero ibyo wareje kumbaza rero ni uko yuko ukuntu haje kuboneka ugusubiranamo kw'abantu n'ibindi ibyo rero byagiye kuba nameje kuba yuko abantu bose muri ako karere kose nize yuko babayeho bafashanya ubuzima bwose bwari buhagaze ku bikorwa byabo kandi bakagabura umwimbu n'ubwo abantu bose barangana kandi no mu kuringaniza ukuntu bari babayeho rero byose babikorera hamwe muri ako karere kose ni nize hanyuma rero byagiye guhinduka gute ibintu byahindutse gute rero kubera yuko abantu bakorera hamwe umwimbo wagiye uriyongera cyane hanyuma ku buryo yuko ku buryo yuko haje kuboneka umusesekara hanyuma umusesekara rero ugaca ujya mu minwe w'abantu bakeyi iyo nise pome sitoke isitorike ni ukuvuga ihindukira rya mbere ryabaye niho rero hatanguye kuboneka yuko hariho imigwi itandukanye iyo migwi itandukanye ariko mu gitabo cyanyu muravuga ko iyo migwi itandukanye itari ikwiye gutandukana hisunzwe amoko oya habe na gatoya urumva urumva iyo urumva iyo hatanguye kuboneka imigwi itandukanye ni ukuvuga yuko hariho umugwi umwe uba ufise ubutunzi hanyuma uwundi mugwi nawo ukaba ufise tuvuge umugwi abakozi urumva rero ibyo ntibijyanye n'amoko na gatoya kubera yuko uwo musesekara uwo musesekara wabonetse ntuja mu moko ahubwo uja mu mugwi w'abantu bafise ubutunzi ubutunzi rero buja muri uwo mugwi kandi umuntu anabiravye nanoneho ujye kuvuga umuntu agiye kuvuga ibintu by'amoko narihweje ibintu byabaye nko muri ankore mu buganda mu banyamwezi muri za tanzania mu rwanda mu burundi haba i kongo mu baruba no mu bandi mu basukuma muri tanzania mu bamasayi za kenya n'ahandi mu bakikuyu uba abantu bashobora kuba bari mu bwoko bumwe bavuga n'indimi wagomba na zibiri na zitatu ariko ugasanga hariho umugwi umwe ufise ubwo butunzi hanyuma akaba n'umugwi munini tuba yuko ukorera uwo mugwi munini ukorera ubu bafise ubutunzi ni nka bimwe bita mu gifaransa karasa bara nizo bita amakarasi ni ukuvuga umugwi nizo nizo marxisme yita imigwi y'amakarasi ni ukuvuga hariho umugwi umwe ufise ubutunzi hanyuma akaba n'uri mugwi rero ukorera uwo mugwi wa mbere urumva rero iyo migwi rero irahari haba mu burundi muri icyo gihe ariko kandi umuntu abiraje ni nko gushika mu kinjana cya cumi na rimwe gushyira mu kinjana cya cumi n'indwi muri kariya karere kose nko mu bakongo hari imigwi ibiri mu baruba imigwi ibiri mu banyarwanda mu barundi mu banyankore n'ahandi urumva rero si ibintu bijyanye n'amoko ku by'ukuri hanyuma rero nicyo nise yuko hariho ntuzenya ibyo nise le mode de production nobiliere ni ukuvuga yuko haba hariho umugwi tuvuge umugwi kujya umwimbu ujyanye n'abo bantu bafise bafise ayo matongo kuko umuntu avuze remoye de production ni ukuvuga ubutunzi ku by'ukuri nko muri ibyo bihugu by'iwacu muri aka karere kose nanoneho usanga ubutunzi bwari bugizwe n'ibitungwa tubyece cyane inka ibitungwa binini hanyuma n'amatongo n'amatongo amatongo ku by'ukuri ayo matungo ayo matungo ya mbere yarakomeye muri icyo gihe ibibazo ni byinshi turabwira kuko ariko reka tubanze duhakanya abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteze amatwi reka dufate joseph joseph mwiriwe neza mwiriwe amahoro frederic nkundikije amahoro muri hega joseph ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego akandi kazina twibutse bigirimana joseph bigirimana murafite ikibazo murafite icyiyumviro eee mfite utubazo tubiri two kumubaza akabazo ka mbere karagira kati ese iyo bitegereje ku bijyanye n'ubushakashatsi bakoze ku bijyanye n'amoko babona imvo nyamukuru yaba ibitera ari iyihe ese yaba ari ukwikunda yaba ari inda nini yaba ari iki yego akabazo ka kabiri ese iyo bitegereje babona umuti w'icyo kibazo cy'ayo macakubiri cyaba kizarangira gite ese babona hari uburyo buzabaho kikarangira cyangwa bizagumya gutyo bagumye bacengacengana bitewe n'uko buri umwe umwe azaba akurura yishyira saba murakoze utubazo twanjye twaruwe murakoze joseph bigirimana professeur paul nkuzimana ego murakoze ndashimiye joseph bigirimana ku bibazo aje gushikiriza ibintu byerekeye rero amoko nibaza ko cyane cyane ibyo yashatse kuvuga nibaza ko ari ibintu byerekeye nk'ibihugu byacu na cyane cyane u rwanda n'uburundi ubwa mbere hoho iyo umuntu agiye kuvuga biranagora ukuntu nabo bituma abashakashatsi babikoze kuko iyo umuntu ashatse hari igihe bakoresha ibintu bavuga ngo ngo ni amatribu amatribu ku busanzwe ni usanga ari nk'umugwi w'abantu tuvuye wamuka nko ku muntu umwe cyangwa ugasanga bashobora kuba bafite n'igihande agateritwari barimo hariho n'abandi bakoresha ngo ngo etini etini ku by'ukuri ku busanzwe ni ibintu usanga bihagaze kunze ku ndimi cyangwa ku mico n'ibindi hariho n'abandi usanga bavuga amoko usanga bavuga amarase ni ukuvuga imigwi barabye ukuntu abantu basa ubitegereje hanyuma icyo navuga nacyo cyane muri icyo gihe ni ariko ubushakashatsi bwakomeye muri ka karere ubushakashatsi umuntu yavuga yuko atari atari na nyabwo kubera yuko atari byo byagizwe n'umuntu yitwa jean yerno kubera yuko barabazi baritegereza basanga yuko ibintu by'amoko biragoye kuvuga etini uba nk'abarundi bavuga ururimi rumwe abanyarwanda bavuga ururimi rumwe ndetse n'abanyarwanda n'abarundi bavuga ururimi rumwe imico usanga ari imwe babona yuko ibintu bya etini bigoye ibintu by'amatiribu naho ugenda ugasanga biragoye ntibahuza yuko hariho yuko hoba hariho umugwi uba aha n'aha ufite akarere ubamwo n'ibindi hanyuma n'ibindi hari n'ibindi byinshi bita ubushakashatsi bwo bitari ibyo bavuga yuko ngo hari abantu ngo umugwi w'abantu woza wavuye hanze ngo baba bavuye ngo muri za somaliya za etiyopiya za abisini n'abandi bavuga ko bava muri aziya nabo bavuga yuko byavuye ngo i buraya bw'uburaruko n'ahandi ugasanga ibyo byose ntibifashe ariko rero uwo jean erno yakoze no muri irisake mu rwanda kabgayi urumva rero niwe yazanye ibintu byo gupima agapima ukuntu bareha agapima tuvuge kijya bita inyama y'abagabo rumore agapima amazuru amaso n'ibindi agapima ngo ingufu ziri mu kuboko kw'ibubamfu kugira ngo yerekane umubiri wese umeze bagapima amaraso bagapima n'ibindi ukuntu umuntu ahema n'ibindi ibyo abantu barabyemera umva rero cyane cyane ibyo n'ibyo rero cyane cyane rero abantu baciye na cyane cyane ibihugu rutuwe baciye bafatira ko bakavuga ati ubwoko kanaka mu bantu bareha gutya amazuru ameze gutya mure imeze gutya niho bafatiye ibyo rero niyo byafashe kurusha ibindi bindi ibindi byose kandi n'uno munsi no muri iki gihe rero niko ibintu bimeze kanaba n'abanyarwanda amoko yabo bijyanye no ku ndimi bavuga cyangwa ibyiyumviro cyangwa ibindi cyangwa ngo mu materitwari akarere baba barimo reka habe na gatoya urumva rero yuko icyo kibazo ku by'ukuri ni ikibazo kitari cyo ahubwo icyo kibazo umuntu yakirondera ahandi naho aribyo bikoreshwa mu bwicanyi n'ibindi bibi byose biba muri ibyo bihugu bibiri ikibazo cya kabiri yavuze ati none umuti w'icyo kibazo kizorangira gute kizorangira gute ni ikibazo kizorangira ni ikibazo abantu bazaguma bacengana yego yavuze ati none abantu bazaguma bacengacengana n'ibindi kizorangira gute urumva ingorane dufise muri ibyo bihugu ni uko ubwo bwo icyo kibazo cy'amoko kandi kitari cyo nicyo bishimikiza baba abari ku butegetsi kugira babugume ko baba abarondera ubutegetsi nabo kugira ngo babuje ko kugira ngo bashobore kuronka amaronko na cyane cyane ayo maronko akaba ahagaze ku nyungu z'abanyamahanga ni inyungu z'abanyamahanga kubera yuko urabye ubutunzi bw'irya bihugu si ubutunzi bugiriye akamaro abanyagihugu nta na gatoya iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nuko rero harakoze frederic nkundikije hamwe n'umutumire wiwe ari we mwigisha muri kaminuza paul nkuzimana bariko barayaga ku gitabo yise contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'afrique des grands lacs et de l'est ikiganiro cose mushobora gusura kumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda mwakoze inshuti bakunze kutwumviriza yamara imbere ko duhana agahindukira tugende tubatumiye mu makuru yacu tugiye kubategurira za kuba ari igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku isaha yo mu karere yakoze fatuma rimasi kalala yegeranije amajwi hamwe na ingenieur justin yadufashe muhinga bw'ivyuma na lidiyane nahazwe tuzongere dusubire mu biganiro bitandukanye vy'ijwi ry'amerika aho bukera mugire umusi ijoro ryiza aho mutwumva muherereye